father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o baba bless me o adogo jinji o try me make you see i no go get am money money ego ego àgbékánu kò owó money money ego ego ego kò ọ̀yàdé mi dákun mo o. bless me bless me papa give me good life ìpadà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o money money. make e add up baba. I don't want to see you jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí débìtì mi me ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ on me and eh. give me good life. E last me peace of mind. Every day I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah, go. Oh. this gentleman a professor. This gentleman told him that um, he knew why we were out. We wanted to get support and sympathy for Nigeria and to explain the federal cause to the international community. And he explained that um, the international community was not particularly interested in Nigeria as such. All that people were interested in were our resources. And he even went further to say if we could get robots to exploit your resources for us to develop our economies, we wouldn't mind the whole lot of you being eliminated. But, he said, in the case of Nigeria, there is a difference. And the difference is that Nigerians are very hard-working and very intelligent. And they have got resources, most of which they know next to nothing about. If this country, Nigeria, with all these resources, both human and material, was to have an uninterrupted period of 20 years of peace and stability, it would be another Japan. Because these intelligent, hard-working Nigerians would come to know about their resources, they would use their intelligence and work hard and exploit those resources and develop their economy a developing economy needs a market, he said. In our own case, you have no problem with the market. Your population is large enough to provide the market that you need. And even without that, the Nigerian market is the entire West African region and beyond. So you will have no problem with the market. Therefore, if you are given an uninterrupted period of 20 years of peace and stability, you would become another Japan, you would threaten our economy, you would be a thorn in our flesh. That was the view of this professor in 1967. And he therefore ended by saying that even after the Civil War, will not allow you to rest, will create one problem after another for you. Knowing this, therefore, I feel that in spite of our shortcomings, which I must admit we have, there is a kind of orchestrated campaign against Nigeria so that it may not emerge the economic giant that it, it, it is destined to be. right my pipo like saluting and welcome una this beautiful morning to inform me radio and this now a business and lifestyle program inform me with olayemi and co eh, i know say una don dey wonder say ah una sure say na di program now una they listen to so yes now the program the voice wey I just hear just now now the interview wey the late um, eh, alhaji metama sule grant We talk about waiting a professor tell am in 1967 um una go fit still get that that interview una fit still lis ten to am again from our uh, website so if una wan lis ten to am over and over again una go lis ten to am but i get some key things wey we wan bring out from that place you know for since this um, i mean since last month we dey talk about the international organizations their aims and objectives the good the bad the ugly of international organizations na we dey talk about things so this one take our mind to some things wey we don bring come out when we go dey talk say the things wey dey happen for our country the insecurity the lack of food the fuel crisis the gbogbore gbogbore say foreign ants dey inside so foreign organisations and foreign pipo hand dey inside di matter una or dey think say we be conspiracy theorists yes i agree we be conspiracy theorists <laughs> but we dey see am now say di things wey we dey talk dey come to pass dey come to pass you know just as i dey do check check i i come across one statement like that and i go like read am before una go hear my brothers and my sister voice this morning um, di statement the statement say say they are disrupting supply chains destroy, dis, destroying food systems manufacturing scarcity and inflation making it as hard as possible for people to make ends meet so that when they usher in their new system the unprepared will be forced to comply in order to live. that statement take my mind go many places i travel well well with that statement na wetin we wan talk about today be this make we put the pieces together una know say this station we go bring out the things wey dem wan make una see o oh. but wetin we go come do we go come try bring out the things wey dem no wan make una see so that una third eye go open so that the scale wey dem take cover una so that the whether na jazz na im dem use o the jazz go in fact we go nullify uh, wetin be that word okay neutralize eh eh pastor wetin be that word neutralize abi na see me o in eh, go say we go neutralize emm um, we go neutralize am uh-huh. na wetin this station dey for be this open your eyes be prepared i dey lis ten to one <laughs> one man this morning the man say he say the nigerians wey we need right now he say na the Nigerians wey wey go take it by force <laughs> he say because since the the kingdom of god suffer violent. the violent. <laughs> say na the violent na him go take am by force. the set time na now because so many things dey wrong but as long as we get breath as long as say we still dey alive hope still dey for you and i and every indigenous nigerian make we no dey comot eye again make we no dey do say e no concern me again enough is enough na una continue sister olayemi na im dey talk this morning but no be only me dey inside studio make uh, my beautiful sister make she talk to us this morning she will greet us uh, i know say she dey always get uh, one or two mm. words of uh, advice wey dey prick person. Mm-hmm. <laughs> my people i salute una una una community grassroots uh, sister na e dey greet una so my name na sandra kekwa my country sister don talk uh, to us this morning you know say na be our country sister uh, we dey for community so na e dey see everything but na small corner wey we dey na there we for dey see so this morning the matter wey we dey talk so e concern every indigenous uh, person of this country because we wey be indigenous people na we wear shoe na we know where e dey pepper us for leg who no wear shoe no know where for dey pain am the truth be say we don discover say our own country we don almost become stranger for our own country sake of say the people wey we trust we come put dem say make una just dey represent us dem don sell us put money for pocket e come be like say we waka come no be we get the place again because true true like e dey for good book when uh, two women carry pikin come say uh, na dem get am the king come use wisdom say wetin im go do im go just divide am into two make e give una but one person come cry out for inside say instead you go divide am make the pikin go die carry give that woman na there the king for conclude say na you na that woman true true get the pikin get the pikin sake of say the pain for say wetin born am the love say make the pikin still get life say instead dem go kill am make dem give who no get am na so e suppose be say those wey actually get sincere concern and love for dis country dem no go do wetin dem dey do so dem no go fit betray their own people but we come discover now say dis people dem don already betray us sake of say dem no get genuine interest for di indigenous people of dis country na e be di pain wey we dey feel now because di people dem no care dey be like the one wey say make dem divide the pikin na so dem dey so dey say anyhow anyhow e no concern dem e no bother dem sake of say dem no get genuine interest so that one go make me think say the people wey actually do this thing dem no be indigenous people of this country dem be strangers because if we dey feel pain like this when solution dey our hand and we no fit do anything our leaders sit down like say the matter no concern them e goes to tell me say no be indigenous people dey in charge of the affairs of this country anymore mm. na strangers na them dey in charge that is why we no go fit sit down dey look like dog pikin we need to take action every one of us need to take action because na we many pass the people wey dey do this thing so together joint effort wey all of us go put together we go fight the enemy of this country so that we go fit possess our possession we know say we no fit who sit down fold hand dey say farmer wey sit down fold hand bush dey carry farm for im hand so we no go fit say we sit down we dey talk we go need to do something anything wey e take for us to do we need to get back our country na be the word wey i just need to tell small advice wey i need to talk because our um, brother dey here with us make him stay greet una and okay. una go hear from am. okay. Mm-hmm. All right. Uh, mm-hmm. Mm-hmm, Yeah, so my name is Oga Mosuna. Good morning. Mm, morning um, I want to greet all the indigenous people of Nigeria. Mm. The matter who my sisters them put mouth for the matter this morning, they eh, very very very very very they very very important to all of us because um, we not get another country and so far so good for this world wey we dey everybody lay claim to the country wey concern am and so if we wan lay claim to our own country hmm. nigeria mm. Mm. e mean say we must na we own the country be that yes and you no go fit lay claim to country wey you no get say mm. for the country you dey claim na you dey claim say you be citizen but the territory of the country wey you claim say na your own mm. claim say no be you get am you know and so e dey very important for us to hear wetin we wan discuss today and then to put mouth for am and not just to put mouth alone but also for us to get solution talk to our family members because we dey quick to forget you know rumour no dey spend pass three months if the rumour na better rumour mm. and people really get the body of the rumour e no dey reach three months e go expire but this one na fact no be rumour So it's supposed they life that supposed they sink into us. It's supposed to be part of our family value. Oh, they share. So I want to beg all indigenous people of Nigeria. The reason we call on indigenous because when I not get where they go. Like we with the studio, we not get where they go. If we go out, it be like market. Any country of the world to us now market. And anybody will go market, it must return house. So we not get where they go. We must own this country. we must fix the country and for us to fix the country we need to know wetin dey go on for the country and where our responsibilities dey for the same uh, country so i wan beg una this morning as we dey lis ten to this program may you no check another station stay tuned with us call your family members record if you if you go fit record mm. because e dey important not just to you as an adult but to your children to your friends family members because where we dey for the country e be like say we no dey there so i want more pay attention and more lis ten very well again if time dey we go still play that video more hear wetin the person don die o oh, and na old man if old man fit talk wetin happen 1967 mm-hmm. e mean say this game wey dey dey play wey dey say for 19 for 2022 e don tey wey dey dey use remote the remote Mm. so we need to know wetin to do as you know people wey own the country and then from there na there after we don start that process now we go say we dey the process of freedom until we reach there e <tsk> freedom far but we know say one day we go get am so once again i greet all of una mona. pay attention may i still give room for my brother wey dey the other community make e discuss with us. <laughs> okay uh, brother you still dey. Yeah, my people, I they salute everybody very, very righteously. Mm, okay. I I they greet everybody when take time to they listen to us today. We thank Baba God as he don't give us opportunity to take see this wonderful day uh, even though some people be dey pray say make they no break again for some great god still allow am <laughs> and we know say uh, like yesterday i talk i say god say uh, eh, one man dey talk one old man say wetin make person dey see today as a day break na because god never finish with you the person wey he finish with na him dey see am say no wake from where he sleep so which means they get assignment when you never finish so you never finish with you too. Mm. Uh, my name is adeomo akao oh. And they take time They salute everybody when taking time They listen to us today. Um, we go sharply sharply run enter the difference between political power and traditional power. Political power na power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. Why traditional power na power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Uh, powers day. Yes, so oh, we get power in the sky, in the sea, beneath the earth, and under the earth, and beside the earth. We get powers. but <laughs> how people make use of the powers, now they determine who the person be. And therefore, my uh, the thing where we want just quickly advise the people because this period, I know they won't talk with leaders majorly like that because leaders are just after their own That the people are the ones when the when the powers when they, they dash out. Uh, you know, we get what they call that they do loan. Like federal government, they take loan some time ago. They say that they that they approve loan frivolously. Now the language when they use for uh, national assembly with that. That today people they use powers the same way, and at the end you will discover say the side effect, negative effect of any abused power, now the people. and therefore wetin we dey beg today be say The people, wen this thing dey affect make una no dey look the immediate benefit where you stand to benefit just a t-shirt a trouser a pair of shoe na be your benefit after that shoe you don hmm. wear am you go out you return wetin go be the future of your children because of your action today your children go dey suffer tomorrow question wey you need to ask yourself as you dey betray your future and the future of your family and the future of the community where you dey the people when they do the enforcement when the power they dey obtain from maybe they ask themselves say if i make this mistake today who go suffer am tomorrow because not be the day when person cut banga from palm tree not be that day e dey soft for am to remove from that im bunch o oh na when na another day entirely which means the day when you plant an evil seed it dey germinate days later and the the repercussion e too dey bigger than wetin you go fit remember how e cheap for you to plant everybody wey get hand for choosing a wrong leader for the country to choose from e go dey among people wey go suffer am and their generation go later dey complete. there is no work in nigeria na your father cause am. Mm. the mm. other hmm. day i dey talk i say people dey wear face cap dey run up and down for people when they in charge of not making children resume school. School. At the end, the people go up and down. They do uh, delegate list, slotting their names. Now people father when their children they house, now go collect those dollars for Abuja. But now they go to complain. You can imagine government is not doing anything. Now you cause them because if you tell if, if the indigenous people of Nigeria go on strike today, politicians will be crumbled in this country forever. And so the indigenous Nigerians need to take a decision because until we stand up, in fact, I checked something this morning. That is what they call wake up Nigeria. Until indigenous Nigerians wake, wake up, up, Nigerians will not wake. And until we Nigerians wake, we no go fit get this country back. When Peter Obi say I will return the Nigeria back to the original owners, eh, Nigeria don already dey borrowed out. We are aware. But even you, when you come, you know, we we'll still borrow am to another different country. So waiting me they talk now. Nigeria should wake up and get Nigeria back from those who stole it away from us. Until then, our powers will always be abused, and we need to learn how to they obtain. I mean, power that they obtain from us. Now this won't be waiting we get to talk. I uh, join the discussion this morning. My name na Adeomo Akao. I salute to everybody when they take time listen to us. All right, uh, my people, now they listen to us on Inform Me Radio this morning, and this now on business and lifestyle. Inform Me with Olayemi and Co. Yes, we dey talk about the things wey dey happen for our country uh, na na spiriti abi na ghost na im be the people wey dey do all these things if not be spiriti and if not be ghost wetin be the way forward for us the indigenous people of nigeria make i read that statement again i go read many statements for una this morning because as the thing dey hot so we must receive sense by force all of us must receive sense by force to make sure say we get am right you go say why i dey do wetin i dey do eh i no want make my children or the to even to the last generation make dem suffer the kind things wey we dey suffer now and na now na be the best time for us to do anything wey we need to do about the way wey our economy be um e say people dey dis people dey disrupt supply chain destroy food systems manufacture scarcity and inflation dey make am hard and impossible for people to make ends meet so that when uh, they bring the new system wey dem don prepare eh, say e go dey easy for dem to to do am because the people wey wey no dey prepared na those ones na im go comply They go fit easily make them comply to all these things now going back to the interview where we lis ten to for the beginning he said the tok say if they leave nigeria he get some key words where that man used for them. He said dey tok say nigerians say dem dey very intelligent you get dat one abi you get them mm. from the statement mm. e say nigerians are very intelligent e say nigeria get eh, the raw material say we get am say if dem leave us say am say if dem leave us with our intelligence say we go come know wetin to do with the raw material e say nigeria go fit become the next japan hmm. so because of that, dem no go agree make we enjoy peace and tranquility make we enjoy the abundance wey we get for twenty years so at any given point in time wey our economy dey go well wey dem dey put better policies wey dey make the indigenous people of nigeria dey enjoy their country When dem see am say e be like say too much peace dey dem go strike from the statement wey e say the professor make to am its obvious say na game plan So nothing be coincidental. There's nothing of coincidence wetin dey happen for our country and also wetin dey happen worldwide because if we notice wetin dey if we dey if we dey lis ten to news sometimes no be say i dey lis ten all the time o oh, but sometimes e go just be like wow wow una dey laugh now e go just be like say my mind go just go that side so oya oh, just peep peep make you see wetin dey happen for that side and you go come see am say na the same thing na im dey happen all over the world presently so you can see say e be like say na system na im dey put in place to make all these things dey happen so what do we as indigenous nigerians have to say and do now about it madam ikekwa you wan go abi. Mm, na whether i wan go i still dey i never <laughs> go <laughs> wetin me see for there be say uh, they say na the rat wey dey for inside house na him dey tell the one wey dey outside say food dey here o. Oh. e dey. <laughs> then those ones wey dey outside go come come in but when the one wey dey inside tell dem say hungry dey dem go stay clear wetin i mean to talk be say na we our people our leaders na dem give the people for outside chance na strangers dem be na dem give stranger hand say come na dem give dem the chance say come come do anything wey dem wan do because if owner of house no tell you say visitor come your house now you no welcome am e no go fit sit down na from door e go go back visitor dey come your house e go first knock for door na you go open door for am to enter you no fit break your door down enter or pass through window you go become thief, thief. so wetin i try to talk be say na our leaders na dem give these strangers dem hand say make dem come so the problem wey we actually get na from leadership so if we wan make this matter make something change for us the prop the the solution wey we need na for us to get good leaders to lead us which means the ones wey dey now dem don dirty their hand dem don compromise dem don sell us out we no trust dem again dem need to go so that those when be say dem get genuine interest for this country dem go fit come into into seat because until these ones comot the matter go still dey where e dey because dem dey already compromise the problem wey we dey get na man made no be say god no bless this country god bless us This country dey rich dem no just dey call us giant for mouth o oh. we be real giant but the people wen we trust when we put for position dem don make us dem don brainwash us dey make us think say we no be anybody we no fit do anything dey cause artificial uh, hardship on the people with the system wey dem create so that we go feel say without dem we no we no go fit do anything we no go fit go anywhere that one na lie that is why this program so e good make everybody dey lis ten to am in short who here may e tell e neighbor you be community head you dey hear this program let your community hear am let your people hear am let them get the message so that many people don lost their identity They no know who them be again They they they think say they be slave for their own papa house na error my sister we need to let the people know say see who them be see their right see their position see wetin dem suppose to do see wetin dem suppose to do because if we no put heads together and people no know because they say when somebody dey ignorant of something that person is bound to make mistake because until somebody realize say this house na my papa house if he dey pay rent for that house become ten ant meanwhile suppose to be landlord caretaker go come dey treat you anyhow na the position wey we find ourselves now hmm. we be like that ten ant wen caretaker dey come dey insult for im papa house until we come discover say na our papa get that house now we don know say the caretaker wey dey come dey insult us since e no get right because the house na my papa house This country na our country so its time for us to own it its time for us to own it na e be wetin i get to talk. okay um, oga moses Uh, we na we get di country but you know e get one oyibo We oyibo dey always talk We say na real one oyibo oyibo dey eh, always talk because you know <laughs> our oyibo here na pidgin english -huh. Eh. Eh, so any foreign thing na oyibo to <laughs> us and na oyibo bring the oyibo <laughs> because language of oyibo na oyibo so the oyibo wey oyibo tell us now be say Eh, if eh, we no know the purpose of something that we no know wetin dem make something for mm-hmm. even when dem give us we no go sabi use am mm. so na make when dem give us phone we dey use am flash <laughs> when dem come bring light for the phone come use am as torch light mm. person battery go die e go go charge the phone not because e wan use am take call because e wan use am do torch light <laughs> e mean say e don abuse e no know the purpose of that thing of the phone na im so people dey use remote control as telephone if you watch from nigerian film they go use remote control as telephone we no know the purpose of the thing <laughs> motor we go use am carry load wey trailer go carry <laughs> we no know the purpose of that thing now eh so na im we get motor for this part of the world until the motor die we no dey sabi sell am or throw am we no know the purpose you know so na make we fit use fourteen rim tire take drive fifteen rim motor <laughs> we no care we go say no worry go go uh, when the motor dey catch fire we go say no worry just dey pour water open radiator because we no we no know the thing e, e, so hmm. e dey very clear our country be like that you know when they dey say giant of africa they don really send some people come this country come do study hmm. survey hmm. oyinbo eh because every country before oyibo put their money they dey do wetin oyibo dey call survey na so wetin we dey call check check mm-hmm, eh, eh. Mm-hmm. they go check am well well eh to the extent wey we no know then they go come give that country big name so they don give us say we be giant of africa then some of our people wey sabi the school wey oyibo dey go don go read wetin oyibo read small wey come know wetin oyibo know dem come tell us say ah na true giant of africa really dey africa o and not be giant of west africa na giant of africa more than fifty. okay fifty-four countries put together we don plenty now but one country na im dey in charge so if that then we come now come call ourselves big brother you know our own oyibo dey different mm. oyibo call us giant we call ourselves big brother because for our culture eh, we see other african nations as brothers hmm hmm uh oyibo go call us giant to start with that word giant eh, na deceive decisive no eh, <laughs> eh, divisive uh, eh, divisive uh, you see i dey struggle with oyibo because no be our oyibo my speaker for english jare. deceptive that giant <laughs> na cut cut e dey sabi e dey give room to cut cut to fight fight because if giant dey in the midst of other people na up other people go dey look am im go dey look hmm. down so dem go dey fear am eh, too many so if if the giant tell you follow me dem go dey fear to follow am go live as travel because dem believe say that fear that follow me na to go die so they go connive with their other brothers say the guy say make i follow you abeg as i dey follow am make una dey follow me oh, in case that trust no dey anywhere you see giant dem no dey fit trust giant na only when the giant don dey do some basic things like the giant wey we hear say come for one state wey dey call edo state in the then then then then many many years ago mm-hmm. wey dey say e go just first use palm tree e go use hand first pull the palm tree as if e dey comot weed for field then e go use am sweep if we dey do that kind thing then we be giant of giants mm. so na big giants we be so when we say we be big brother of africa because our brothers na other country so we be big giants all of us for africa na giants we be the reason because giant dey see far because giant big, big. tall im eye well im head complete wetin giant go hear from sky those wey dey inside motor no go fit hear am because the wave dey pass through im ear not be im head im head na cloud im ear na be the wave when rain dey fall na under im cheek the rain dey start to dey fall from <laughs> because e no fit fall for im face e don high pass where rain dey gather so na that one make them say we be giant of africa It mean say africa get giant wetin dem mean be say we as big giant go help to grow other giant because giant eh, na born dey dey born dem na human beings giant be o oh, dem dey born dem then dem go come grow so when others dey grow ten years giant in ten years eh e don be almost six feet then e come dey old e go dey big dey big dey big e no giant dey old e go come small when e old no e go only reduce in size but e no go reduce in height in height <laughs> so because we don already see out of africa but not height yes we don already see out of africa already in short na nigeria make people know say one continent called africa dey because of the way god take arrange nigeria mm. with resources wey we get mm no country in the world get all the resources wey nigeria get put together no no one country be like that. na im dey make so dis insecurity so na im make dem dey happy to come stay resources. here and na im make some of the policy wey dem dey make in quote wey dey make young nigerians dey run comot dey happen i wan beg young nigerians and the indigenous nigerians wey dey outside the country mm. make una come back home not because the country good but because the territory of the country good well well to the extent say if we come back with wetin god don bless us with e go good pass as e be now. Mm. so then those wey dey here i wan beg you no japa o no go anywhere if you and, must and that na wetin dem want. Uh, eh, because uh, now dey go so the policy wey dem sign eh, if dem go fit remove all nigerians systematically over the next twenty thirty forty fifty years make e be say this two hundred million because the the verse wey dey dey verse make i tell una the verse number one verse be say many nigerians don leave this country in the past fifty years they don run onto millions wey don come from this country in the past fifty years their surprise go still be two hundred million <laughs> so they wan make sure say make we born again eh eh dem wan make sure say the areas wey dem need to target first na population if dem fit control your population dem go fit control how many visa dem go give you go canada that time the eh, canada government no get choice dem go say if you know you want to have a fair share from nigeria hmm. give us one million slots in two years dem go do am so dem dey go round countries give every nigeria visa free visa free visa free make sure say nigeria na visa free because they wan harvest more nigerians out of particularly more than eighty million nigerians they need to take them out of this country so that they go come come stay they go tell us say they help us fix the, the country our country our uh -huh. economy then in our sense i never see man wey dey drive motor then na mechanic go fix the motor for am then the mechanic go come get the motor as e own e no dey na if dem repair your motor dem go wait for you call call say oga oh, we don finish o oh. come carry am but the one wey we dey now no be mechanic workshop we dey o na their workshop we dey wey be say if you carry your motor go there na their own you know because make i start by explaining this one privatization process wetin oyibo dey call privatization wey dey use our light take do so mm-hmm. na i dey explain so we carry our power go give dem now na dem get am if you go buy transformer for your community for nigeria when you buy am finish not be the people wey dey distribute power buy am for you na you your community go buy am They go tell you na una sign say na dem get am una come sign am number one mistake so number two you go buy wire you go sign say na dem get am then you go call dem wey be their responsibility to give you light you go call dem you go pay dem for coming not be say you go even pay them, they go come o oh. dem go tell you when they go come then they go tell you the kind of payment wey you go give them. not be regular not be flat rate payment no they go tell you say this your community too far na three hundred thousand i go pay then they say oga if we dey we wey dey near road dey pay three hundred thousand the one wey dey inside say eh, they go pay six million so na there we we don we don get them for our country we dey call them privatization okay so na there we dey now oyibo don get one part of our our system they don get the power sector so whether we like am or not continuously we no go fit generate pass thousand. it hmm. must be four thousand. the last ten years na thousand, four thousand. the last twelve years four four thousand, thousand, four thousand. so na deliberate so the thousand no dey increase instead e dey e reduce then now they wan tell us now technically say that four thousand go soon reach two thousand in one year since january till now the so called grade e don collapse how many times plenty times they say over twenty times e don dey collapse see when motor don dey smoke every day e don dey smoke mechanic workshop first month second month in a year you go every month twelve months that motor don dey die e don die no be e don dey e okay the motor e don die now the right thing to do na to do wetin na to go find you go take sell the motor as scrap buy another one any mechanic wey tell you say no worry i go fit give you this motor go be brand new that mechanic na oyibo friend <laughs> na wetin dey do us be that the grid don scatter yet the country no get sense the nation the leaders inside the country no get enough sense to say come power sector May we every region may una go get una own grid we say dey put money for the same grid wey dey collapse then somebody inside the same office go say i assure you next month e no go collapse again then when the man assure us finish the next week e go collapse nobody dey go prison oh. they no dey arrest anybody o oh. mm. they no dey stop anybody salary o oh. mm. but the president wey we get wey start one very good approach to life dey travel when e go travel he go come back tell us say he go discuss power with oyibo okay when they dey discuss finish the the summary na be say they dey bring money come the question wey i dey always ask where the wan put the money the same greed wey dey collapse so you see say wise directly eh our people dey wan make us believe say dem be mumu dem <laughs> wan make us believe say dem na mumu we no go fit believe dat lie because we know say no nigerian no indigenous Nigerian be mumu so they dey deliberately dey do am make i tell indigenous people of nigeria now in case una think say the president go tell you say he hear the pain na no that time wey they tell us say he hear the pain na nose the pain na all those kind story say e no dey hear well all this one e dey hear well now since e dey hear well till now e dey borrow money take fix the same thing wey they no dey fit fix so the man no be mumu e know wetin e dey do i wan just make we dey clear about am this current administration know wetin they dey do for power for education they still know hmm. ah na that one be the problem na privatization privatization of uh, of uh, universities na be the next agenda eh, if una no know now they eh, wan give we go scatter am dem eh, wan give uh, the federal universities to state yes the one wey then state go come turn am to private is it public private what uh, the one wey the state go fit manage na im dey go hmm. do be na im dey dey call ppp state governor house of assembly friends and family -hmm. na dem go come get the university then they go call tell us say asu you can go on strike if you like na we determine so wetin dat one go bring say e go bring democracy within the education sector but democracy wey go make the system collapse completely completely because control no go dey and then you no go fit determine the kind of education wey your children dey get in any case na deliberate again na make me talk about education oyibo dey select who dey dey give scholarship to within di territory of nigeria e go more dey can clear and more dey open to our pipo if you be northerner scholarship tendency dey clear for you in short dem go take three northerner and dem go dey ask how many we go fit take among south east and west na there we dey so to tell you say oyibo and when i use the word oyibo make we make am clear no be america o oh. mm -mm. america join britain britain queen england abi england queen <laughs> na she dey do this mass <laughs> no e good make we make am very open mm. very open na she dey calculate this mass wey be say our own system now politically we don adopt am we must have a northerner whether na senator, eh, whether na president or na vice who dey solve that kind mass because we don give our country to outsider to dey control our education dem know say the west go school pass all other region mm. for the country mm. so dem go challenge dem dem go pick the one wey no go at all at all so that dem go fit control am so that that same control dey dey push the north to push the south and the east and the west through boko haram and co see this boko haram thing, eh e no dey new and e, e no hard to flush out mm. na just because queen england dey control the president any governor or president of this country e dey loyal to dat eh, queen england so the problem wey nigeria get na britain problem na colonialism dem still dey colonize us o oh. dem eh, give us democracy just like mama carry pikin go school say take food take money if you dey hungry buy food hmm. but e give am food o oh so that when the pikin oh, hunger jam am e go fall back eh na dem teach us how to off mic <laughs> because we no sabi off mic for dis country before now we don dey off eh, our mic but the good thing be say why we con learn to off mic na so that we no go disturb the next person wey dey talk because their own offing mic <laughs> na to off people completely they are off mic na to kill pipo hey, <laughs> eh, eh we no dey off kill people like that we only off wetin they go use take hear mm. so that they go fit hear the other person person so na eh, eh, make me wan off my mic now so that una go fit hear another person wey dey another location to put my for this matter <laughs> All right, now they listen to us on inform me radio this morning and this now on una business and lifestyle program inform me with All I olayemi and go. co alright bros Uh, my, <laughs> I, in fact, I, I almost, I almost say today at the inside class they learn on the next time when I want to write my exam. <laughs> And uh, uh, <laughs> uh, well, Madam Ikeko and I really salute to na approach to this matter. I, I, I really salute to na because true, true. Uh, Nigeria and our country when it be like the person born, it no green letter make it go marry. Mm. Uh, you know, Now the truth just be that. and uh, like let and go marry. <laughs> go marry. You know, just recently I did read one one information for uh, one woman for Uganda. He don't train his son. His son don't grow, mm. don't mature. Mm. Now the woman talk say lie lie o. Oh. <laughs> after after after all this investment, another woman will come to tell him the day when he will come see him and the day now he marry now he marry his son. so that is the issue here now. <laughs> So uh, make we really look at what they go on the the world is going through a problem but it e dey peculiar very very seriously the the heat dey on nigeria because na battlefield nigeria be hmm. you know i remember the last time when on the issue of sorry say i need to mention plainly make we take know why are they go that direction the last time when uh, Comrade Adams Oshomole, being the national chairman of All Progressive Congress, the, they had an issue when Maycamp get a lot of battle. But the battlefield can't be Edo State. Yes. Why? Because a cabal they take decisions, say make it no go work for Tunubu as the national chairman, make it no go make him just become a consensus candidate. But the unfortunate thing be say even after they don't house the guy come up for the office, They use Edo State as a battlefield between the governor and the guy. And today, the same man does become their flag bearer. So which means say when one way closes, another must open. Mm. That is lesson when I want make Nigeria learn from that aspect be that. Now today the world is going through the world they go through a lot of issues. They, they disconnect uh, supply and value chain project on agriculture, on uh, production. So GDP all over the world. If you check, uh, as at on the 14th of uh, on the 14th of, mm, of this very month, uh, Ugozu Kojewela talk say the world GDP goes to slump down to five percent. This one they come from Ugozu Kojewela on mm. the 14th hmm. of this month. Okay. Now, if he talk this matter, say it is slump which means e eh, don eh, when when man slum or woman slum they dey slump down that means either bp clash am or fall or mm, something happen to mm. am The come dey so he said the world as a whole the gdp they slump to five percent now they slump down to five percent which means say the world economic forum don't start their job mm-hmm. however before they started their job when they begin they hold meeting with United Nations, uh, World Health Organizations, and all of that, they don't already put up machineries in place over the years when don't they do these jobs and they navigate them in different aspects. And number two, they can't really choose Africa because they discuss on the issue of population reduction. Reduction. They can't look at Africa. Let so us by, be very they say by twenty by twenty twenty three, say the population go reduce by half by fifty percent. Eh, na na im make am wey dem dey get dis pandemic make we forget e no be pandemic na pandemic now irrespective of wetin dem don do make we make we come to the reality of issues number one you go discover say africa wen be the the the original owner of education yes dey thief from dem make the africa come believe say na we come come come dey teach you you you you understand. yes then because if we actually talk say africa na place where uh, where start to dey learn why was river nile having the first writing material okay. wetin make nigeria wetin make africa get papyrus okay. wetin make dem start the first right up when all the world was coming to Egypt to come and learn to how to do learn. right mm. to come and learn. Mm. The first university built in Africa was, was in Egypt, and yeah. we find out say the learning dey within the cycle, which means the technological development suppose dey here more than even the Europe where yes. we dey see today. The but because the thief because the thing can come they remove, you know, this issue of brain drain a very long project mm. and it's a long term issue. Mm. Now, make them in our society too, we need to have what we call long term planning. Pla long term planning. If long we not fit get am. Uh, uh, bros we, be we go stop for this long term planning you know say so we go continue this topic uh, <laughs> tomorrow. okay uh eh, -huh. Eh. okay. Uh -huh. my people now uh, na the time wey we get for am today be this because we need to take sharparly sharparly business news abi you no wan take business news again okay okay uh, make i just uh, just run make i just run enter business news because i don uh, oga oga moses thief my time e thief the times no be small okay sorry and and you go dey complain about people wey dey come to oga jamo those wey thief the time okay oga jamo swear <laughs> oh we don we don't miss am you go call you go you go connect again They don't thief the network <laughs> Nah, they dem thief di eh, network but we are bringing it back bringing it back bring our network back hello i check the matter now Uh oh yeah sharp sharp eh, fuel don dey sell for one hundred and naira per liter? as nnpc don't cut supply to lagos abuja and a host of other places because they say yes and and some don't they sell for two fifty per liter? exactly hmm. and Uh, and uh, waiting that they discuss uh, suppliers don't they talk say trailer drivers they talk say they cannot be buying diesel for one thousand five hundred naira per litre country can they supply for one hundred and sixty-five naira hmm. people when attack the churches for bandits don't they demand for one hundred million naira for the people when they carry comot for inside church just a few days ago and then the next one say traders and consumers don't they complain of price surge over the present domestic uh, food items yeah. and say the way the matter dey go now e go make this country start to dey boil boil human being eat very soon. Mm, uh, so. if inflation don hit countries like nigeria when e get seventeen point seven one percent ghana thirty percent us eight percent and since nineteen ninety-six US never get any rise on inflation until just recently when mm. it hmm. don't start to the heat. UK too don't start to the experience am. Mm. And because of this, global recession they loom as um, uh, don begin dey push head they come. Federal government don't talk say dem no go fit put hand for inside diesel matter say as the price go up so dem no go fit try to stop ammo. o. Na be the matter wey be <coughs> Say it e be like say uh, aviation oil and diesel matter say dem no wan get hand put why world head i mean um, imf dey warn nigeria say the nigerian suppose dey smile dey go bank now as uh, price of crude oil oh, per barrel be one hundred and twenty dollars per barrel mm. but, but as today nigeria dey use their own expensive uh, crude oil price now dey service loan and uh, uh, interest rate for this thing I mean, and then um, uh, subsidy mm. so when we check they come dey advise say better make dem pull subsidy comot for dis thing so that make nigeria dey smile go bank dey make withdrawal but even at that even the subsidy again uh, subsidy yeah. they say subsidy for fuel eh. so that is why they need to increase diesel so that more subsidy will go into it and then mm. use the whole money for aviation oil and then use the whole budget for 2022 when it be uh, eh, 16.39 trillion naira take service um, subsidy issue and then nigeria will have no single infrastructure to really defend it. You now this one be the wetin we get. and that yes. na be the key to the growth yes. of any so, economy. all right uh, now thank you. now this one we get this morning. okay right thank you uh, my thank name, you. my name na adeomo akawo oh, okay you don waka comot all right. <laughs> madaike kwa. well for market waka for today uh, our rice still there for thirty thousand naira and uh, rubber now one thousand seven hundred cup now one fifty while beans white beans and our nigerian foreign rice our own nigerian rice <laughs> <laughs> na dey for that price then for white beans and uh, uloka beans one thousand five for rubber cup na one thirty while brown beans and honey beans na one thousand seven hundred cup na one fifty ogbolo rubber na nine thousand five hundred naira cup na nine hundred naira our hand melon na four thousand naira White cup na three fifty the other uh, engine melon na three thousand five hundred cup na three hundred naira garri na fourteen thousand five hundred naira for bag while line line na two thousand five hundred groundnut oil e don go up again groundnut oil twenty litre na twenty-two thousand naira while four litre dey go for five thousand five some dey sell six thousand naira red oil twenty five litre na twenty five thousand naira um some people dey sell twenty six thousand now some dey sell twenty five thousand naira but four litre four litre na um, five thousand five hundred naira for four litre of red oil meanwhile our gas cooker na eight hundred and fifty eh, naira gas for one. gas <laughs> sorry our <laughs> gas our gas for one kg na eight hundred and fifty naira that one na the market waka for the week my people okay. they say na wetin person comot eye na im mate do pass am una don hear wetin we talk make we join hands together to make sure say this our country e better for all of us my name na sandra ikekwa salotona uh, okay. uh, my name na oga moses I adongo so right. na some other time okay well, well my people now they listen to us on inform radio this morning and this now on business and lifestyle program inform with olayemi and co um, the only thing wey i go talk before i waka comot be say the information wey una hear and use na be the power wey una get to take comot for the situation wey una find una sef my name na olayemi asabitu.